Iyi mwumva ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri studio gatanu i Washington DC, muri kumwe na Oriane Itangishaka.
cyari ikibira cy'imijishi mugani hose ni imbuga yonyene ibitoke byose urabona ukuntu byabaye Eh, nk'imyumbati twe twirimira aho hakurya mugabo hose hameze nk'uko nyene Bintu bibona intuzi inzuzi inzuzi umusoma ni umuhero
Abo ni bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Cankuzo bavuga ku vyononywe n'imvura yarimwo urubura rudasanzwe. Ni mu kanya gato mu makuru twabateguriye. Turabateguriye kandi ayandi makuru yerekeye impunzi muri Tanzania. Mugume ku maradiyo yanyu. Radiyo ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya nk'uko twabibabwiye mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini. Tuyahere mu ntara ya Cankuzo, imvura idasanzwe n'urubura yaraye yononye ibintu bitandukanye harimwo imirima, amazu n'amabarabara. Abarimyi baho bavuga ko batabona neza kazoza kabo kuko urubura atana kimwe rwasize mu ndimo mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara mu- riri mu buseruko bw'uburundi baremeza ko ubwo rubura rwononye indimo bagasaba abarimyi gutera izindi mbuto zera mu mwanya muto ni inkuru ya mugenzi wacu fidel antoine nsabimana
iyo mvura ivanze n'urubura yaguye ku muhingamo wo kuri uno wa mbere mu ntara ya cankuzo ahanini yononye imirima iri ku mitumba imwe imwe iri muri komine ya cankuzo kuko ari wahaguye urwo rubura rudasanzwe abarimyi baba kuri iyo mitumba bavuga ko atagitegwa na kimwe casigaye ari kizima ku mutumba wa ndava mu masaha ya saa sita z'uno wa kabiri twasanze mu ngundu z'ibitoki urubura rutarashobora kuyonga imitoto y'ibitoki nayo yari yatabaguritse bamwe mu barimyi twasanze bajumarariwe baraba ijya nino uko imirima yabo yari itikijwe n'amabuye y'urubura aba ni bamwe bo muri komine ya cankuzo bashoboye kuvugira kuri mikoro y'ijwi rya amerika aho berekana ivyononekaye cyari ikibira cy'imijishi mugani hose ni imbuga yonyene ibitoke byose urabona ukuntu byabaye Eh, nk'imyumbati twe twirimira aho hakurya mugabo hose hameze nk'uko nyene Bintu bibona intuzi inzuzi inzuzi umusoma ni umuhero nkuriya wose wari umurima w'ibijumbu mugani urabona ko arisize yonyine nyumbati ari guheba twahevye nyene nta kundi n'ibijumbu twahevye niyo ndimire yarigize mu cankutse kubera ivyabaye abo barimyi bavuga ko baraye badatoye agatiro kubera umwiheburo ariko bagashima uko abajeje uburimyi bazindutse kubaraba kuri uno wa kabiri bakandika n'ivyononekaye ubu umaze kubona nk'ibi vyose bimaze gutikira none woronka itiro uryamana ivyiyumviro vy'ukuntu uzobaho none nka twewe dutunzwe n'isuka urumva nyene bica bituhambarira egoronomo yaje yamye ngaha twe twabonye yandika ntitumenye ivyo yanditse yanditse ivyatikiye ntitumenye ivyo yanditse ivyo ari vyo urumva n'akazi kiwe ajejwe enjeniyeri berikimasi yatunga imana arongoye uburimyi n'ubworozi mu ntara ya cankuzo aremeza ko urwo rubura rutari rusanzwe ego ejo hara- ku mugoroba haraguye imvura iteye ubwoba tuvuga yuko iyo mvura yononye ibintu bitari bike na cyane cyane ibiterwa byari biri mu mirima aha twavuga nk'imirima y'ibigori ibiharage imyumbati imyumbati ibitoke n'imboga eka ibiterwa byose byari biri biri mu murima byaronokaye cyane e, kuko iyo mvura twavuga ko yari idasanzwe yaguye umwanya muto mbwa naho twabonye urubura rwaguye gushika no muri ubu gatondo kuno munsi ibice bimwe mu bitari bwashobore kuyonga berikimasi yatunga imana yagize icyo avuga ku mboga zimwe zimwe nk'imisoma n'imyungu abarimyi bavuga ko umwaka wazo wari waheze ata buryo bwo kuzisubiriza ku bijanye n'inzuzi ego natwe twari twarabonye yuko zononekaye cyane twagira yuko ubu ico duhanura abarimye nuko boca bijukira gutera izindi mboga na cane cane nk'irengarenga canke izindi mboga zishobora gusubirira zidasubirira inzuzi ico ni ikibazo kandi ku nzuzi kuko ku nzuzi aha mu ntara ya cankuzo eka ndibaza n'ahandi hose imbuto zaziguye imbuto twari dufite zari imbuto za kera ziva kuri ba sokuru ariko rero mu ntumbero yo kubungabunga ibiterwa biriko bire- biriko birahona ngaha mu, mu, mu Burundi no ngaha mu ntara ya Cankuzo ikigo izabo kiriko kiriko kirabikorerako nico gituma nobwira abantu yuko mu mwaka uza bashobora kuronka imbuto z'inzuzi zirobanuye zishobora no kwimuka gusumba imbuto bari bafise ariko mu kurindira ko izo mbuto zibonekana ni uko boca baba bararima i- irengarenga bakaba barima itomati bakaba bararima ipinare aho basho- aho bashobora kuzironka uretse imirima yahatikiriye hari n'amazu ashika kuri indwi agorewe n'umuyaga amabati yagurutse akaba yarakomerekeje abantu batatu nk'uko vyemezwa n'abari hafi y'aho ayo mazu yagurukiye ibuhumuza mu ntara ya cankuzo mu buseruko bw'uburundi fidel d'antoine nsabimana ijwi rya amerika Rakoze cyane Fidel d'Antoine Sabimana kuri iyo nkuru. Ahandi naho ingo zigera ku bihumbi bibiri amajana abiri na mirongo icenda n'umunani ku ngo ibihumbi ndwi amajana icenda n'imwe zabanye- eh, z'ababanye hatisunze amategeko nizo zitandikishije ubugeni mu ntara ya Bubanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi byashikirijwe kuri uno munsi wa kabiri na buramatari w'intara ya Bubanza mu nama y'umutekano yabereye ku mugwa mukuru wa komine Mpanda. Ni inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
ku igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka uheze wa bibiri na cumi n'indwi niho ikiringo c'umwaka leta y'u burundi yari yahaye abubakanye hatisunzwe amategeko kwandikisha ubugeni carangira mu ntara ya bubanza ico gikorwa caritabiriwe n'abatari bake nk'uko vyemezwe na buramatari w'iyo ntara yo mu burengero bw'uburundi abatitabye iryo yandikwa bashikiriza bimwe mu vyabibatumye uno mugabo wo muri komine gihanga avuga ko azitabira iryo yandikwa abanje kubivugana n'umukenyezi wiwe akavuga ko hari ababanyi biwe bandikishije none barara mu mbisi n'izihiye ariko uwo mugabo ntavuga ageze ngo aratanga itegeko umugore amubwira ibindi ubu rero yiyumva ko yashitse urugo mugabo kubaka tukumva yuko atari ibintu byo kuyinyurana byategerezwa kuba ari nk'umwumvikano mu rugo ariko uwo mugore akwizina impanuro ibyo tubona mu nyuma yaho kuko ntiyociye avyura amanyama mu rugo ngo nuko yanditswe n'umugabo oya jewe sinokwanka itegeko ry'umukuru w'umugabo tuzobanza kuvyumvikana n'umupfasoni tubane tubane ako karorero tubane tukige ko abone ko kwandikwa atari ukuca umugabo n'umugore bahagarara mu rugo ngo batere induru hategereza kuba umwumvikano minsi yose kubona bamwe mu bagabo bo mu ntara bubanza batitavye ako kamo ko kwandikisha nabo babanye batanditswe bitera intuntu n'amarira menshi abakenyezi babo uno mukenyezi wo muri komine mpanda ari muri abo bafise umubabaro je nukuri numva byaranandengeye abandi bose baragiye kwandika ibaza umugabo mubyaranye abana indwi ntaco murapfa byose murarondera murashira hamwe ariko ico co kwandika akaca akanka ko tuja mu ikomine ngo dusinye natwe nanje nitwa umu- umugore nk'abandi ndayoberwa ko ndi umuboyi ndayoberwa ico ndico n'ubu ahubwo jewe nahevye nja mu isengero kuguma mfukamye nsenge ndabe ko imana yobitumbereza uno mukenyezi yibaza igituma umugabo wiwe yaranse ko bandikisha ubugeni ahubwo jewe nanje nivyo niyumvira ko hari abandi bagore bari mu mbavu ariko aratora uwo bokubakana nawe atari jewe mugabo jewe wabo ntabonzi muga ivyo nivyo nokwiyumvira nk'umuvyeyi ari mu rugo jewe nyene nishwe no kutamenya numva umengo nokwitura ubutungane ariko nkabura iyo mpera niyo nshikana muri make nsaba ubutungane nsaba kurya nyene rirya sekeza ryatanguye basubire bongere bagire inyigisho barondera abo bagabo batanditswe n'abagore babo batume baja ko babigishe kandi hama ndabe ko hari covamwo mu nama y'umutekano yo kuri uno wa kabiri buramatari w'intara bubanza yashikirije ibiharuro vy'abandikishije kuri abo bibaniye ataho banditswe twebwe mu ntara yacu ya bubanza ibiharuro dufise uno munsi bitwereka ko ingo zishika ibice mirongo umunani na bine n'ibice bine ku ijana arizo zitavye ako kamo hariho rero ibice bishika cumi na bitanu hafi n'ibice bitandatu ku ijana bisigaye ivyo navyo twarabonye ko bigizwe ahanini n'abagabo n'abagore badashaka kwiyandikisha abo rero turarindiriye rero itegeko riva hejuru batubwire batabo bantu banse kwiyandikisha bagenze gutya nimba hari ababishaka nabo tubahe ikinigo kingana uko ingo ibihumbi indwi n'amajana icenda na rumwe nizo abazigize bari babanye batisunze amategeko ku rwego rw'intara ya bubanza nk'uko icegeranyo co mu ntango z'umwaka wa bibiri na cumi n'indwi cavyerekana abasigaye batarandikisha ubugeni bagera ku bihumbi bibiri n'amajana abiri na mirongo icenda n'umunani muri iyo nama y'umutekano buramatari w'intara ya bubanza yasavye ba musitanteri b'amakomine agize iyo ntara kwakira uwo wese yobitura yifuza kwandikanwa n'uwo babanye hatisunzwe amategeko muri komine mpanda y'intara ya bubanza evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika Urakoze cyane Evariste Nzibakobanyanka kuri iyo nkuru. ahandi naho leta ya tanzania hamwe n'ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu onu byitaho impunzi ku isi eh, byatanguye kwandikisha impunzi z'abarundi binjiye muri icyo gihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri kugira ngo bahabwe ubwenegihugu muri tanzania abashaka gusubira mu gihugu nabo c'amavuko nabo bagashobora kubikora uwo mugambi utanguye muri iki muri uku kwezi kandi ukazorangira haciye indwi zitarenga zitatu leta ya tanzania isaba ko izo mpunzi zose zo kwiyandikisha kubera abazosigara batiyandikishije inyuma yaho bashobora kugira ibibazo mugenzi wacu james jovin turi kumwe ku murongo atubwire uko iki gikorwa kiriko kiragenda james eh, wiriwe neza Eh, ego james utubwire muri make icyo gikorwa kiriko gikorwa gute Ah, abariko bariyandikisha muri kino gihe bangana bate igikorwa cyatangiye gute
abiyandikisha muri iki gihe na- ni nk'uko bivuze mugabo bigenda neza kubera impuzamakungu leta na yo muri tanzania ibikora neza n'abarundi bi- b'imyaka baje kuva kera bose barimo bariyandikisha kugira barebe ukungene abandi baguma muri tanzania aho abashaka kugenda mu burundi bakagenda ariko biboneka benshi ko bashaka kugu- kuguma muri tanzania abandi bake bake bashaka gusubira mu burundi bigenda n'amahoro nta n'ingorane zihari Mm. none muri ico gi- mu mu gihe bavuga yuko ico gikorwa kizomara ikiringo kitarenga indwi zitatu mubona ico kiringo gikwiye canke abantu boba bariko barasaba uwundi mwanya mu ndwi zitatu bizoba vyakozwe ico gikorwa
ukungene biboneka biboneka kuko bizoba vyakozwe kubera ah, bagishize ahantu henshi habazo kwiyandikisha atari ahantu hamwe ho bagwira bakaba benshi kubera biyandikisha kuva mu gitondo mpaka ku mugoroba na abantu baza kwiyandikisha si benshi cyane
urakoze cyane rwose james jovin udukurikiraniye inkuru hafi uze kwiduha mu buryo burambuye mu kanya kari imbere urakoze cyane
murakoze
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru n'ibiganiro birabandanya mu rwanda naho amategeko aha abakandida bigenga uburenganzira bwo guhiganirwa- guhiganira imyanya ya politike yaba ku rwego rw'umukuru w'igihugu cyangwa ku nama nshingamateka kugeza ubu ntawurabasha gutsinda amatora philippe mpayimana yabaye umukandida yigenga mu matora y'umukuru w'igihugu mu rwanda avuga ko ivyo asa- ivyo asanga bigoye kuronka ugereranije n'ibisabwa abakandida barongoye imigambwe yari mu kiganiro na mugenzi wacu edi gwema mu kanya gaheze reka tubatege amatwi kuri iki kibazo iya mbere ni ukwibya umuntu akimara kubera yuko nta nkunga ziteganirizwa abanyapolitike bigenga Eh, ariko iyo umuntu yifuza gukorera igihugu akabishyiramo umutima wose ntabura ah, abamutera inkunga eh, ku buryo nk'uko bushize nashoboye kubigeraho n'ubu ngubu nubwo nta izo nkunga zidateganijwe bitambuza ku- kwizera no kubona hamwe ni- n'icyizere n'abandi ba- bashobora ku- kubyifuza nk'ibibazo ushobora kuba warahuye nabyo nk'umukandida wigenga wasangiza abumva radiyo ijwi ry'amerika muri aka kanya cyangwa se n'abandi bifuza kuba bahatanira imyanya runaka nk'abakandida bigenga ni nk'ibihe kuba dushaka ku- kwinjira mu nzego z'ubuyobozi atari ku nyungu zacu bwite ari ugukorera abaturage noneho abaturage tu- tubwira bakaba ari byiza ko bakwimenyereza gutera inkunga aba- abantu nkatwe tuba dushaka kwinjira nyine muri politiki ngo tugakorera Ni- nicyo gi- cy'ingenzi gikwiye gu- guhinduka mu mu mibereho no mu mibanire y'aba- y'abanyafurika eh, kuko nabyo nyine igihe umuntu atangaje kandidatire ah, ashyigikirwa na- n'abazamufasha bakanamutora bimwe mu bintu umuntu asabwa kugira ngo atange kandidatire ye ah, cyane cyane mu kwiyamamariza umwanya w'abadepite harimo gutanga umwirondoro wawe harimo gutanga icyemezo cy'amavuko gitangwa n'urwego rw'igihugu rubifitiye ububasha amafoto abiri magufi y'amabara fotokopi y'ikarita ah, y'indangamuntu fotokopi y'ikarita y'itora icyemezo cy'ubutabera kigaragaza ko umuntu atafunzwe cyangwa yafunzwe n'icyo yafungiwe kitarengeje amezi atatu gitangwa n'urwego rwa leta rubifitiye ububasha ikimenyetso cy'umutwe wa politike cyangwa cy'ishyirahamwe ry'imitwe ya politike gishyirwa ku rupapuro rw'itorwa hanyuma ariko ibyo ngibyo ni ibisabwa abakandida batanzwe n'amashyaka ya politike cyangwa se amashyirahamwe y'imitwe ya politike hanyuma ku mukandida wigenga hiyongeraho ko agomba gutanga urutonde rw'abantu magana atandatu bashize umukono cyangwa igikumwe ku ilisite ye mu gihugu cyose icyo ubona ari imbogamizi kuri mwebwe nk'abakandida bigenga oya kuba itegeko ryarabiteganije eh, eh, hamya ko babitekerejeho nubwo bigoye ariko bi- birakwiye kuko nyine ntabwo umuntu yahaguruka gutya ngo agiye kwiyamamaza a- adafite n'abantu na bakeya nyine mu gihugu eh, bamuzi bamusinyiye n'umubare magana atandatu ndetse eh, ugoranye ugereranyije nyine n'uko abanyarwanda ba- ba- bagitinyatinya politike ariko ubundi ntabwo ukwiye kugorana Eh, mbese eh, ahantu ugoranira ni uko bisaba nyine bisaba ubushobozi bwinshi Eh, naho ubundi uwo mubare ntabwo ntabwo nawunenga gusa rero nshobora gusaba mvuga nti kuko nigeze ku- kuwemererwa ba- ba- ba- babi- ba- banditse yenda baga- baga- bagafata yuko nyine nigeze kuwugira uwo mubare ariko sinavuga ko kuba bawusaba ah, bidakwiye nanone ingingo y'ijana na karindwi ah, y'iryo tegeko rigenga itora ry'umukuru w'igihugu n'iry'abadepite mu nteko ishinga amategeko bivuga ko kugira ngo umukandida wigenga yemererwe kujya mu mutwe w'aba- w'abadepite agomba kugira nibura gatanu ku ijana by'abatoye neza Ah, bwana mpayimana ah, mu matora ashize wabonye zeru n'ibice mirongo irindwi na bitatu ubona udafite inzira ndende cyane kugira ngo iyo gatanu ku ijana uzayigereho nuramuka wiyamamaje nk'umukandida wigenga nagombye kuyigeraho kuko i- ibihe biha ibindi tuba turatera imbere kandi eh, ari amajwi make nagize yari intango nyine y'intambwe tugomba gutera Eh, eh, kandi mm, icyateguwe gikomeza gushyirwa mu bikorwa eh, gahoro gahoro Eh, iki nanone hari ku rwego rw'umukuru w'igihugu noneho no ku rwego rw'abadepite Eh, nta- ndabyizeye ndabyizeye kandi ariko nanone eh, nsaba nsabira n'abandi bose bakandida bigenga ko bishobotse eh, uwo mubare bashingiraho bakaba bawugabanya kuko eh, gatanu ku ijana eh, si gake ariko nubwo kataba na gake eh, ntabwo bisobanutse mbese aho bashingiye ba- basaba uwo mubare ndetse bi- bimanutse byazarushaho guha amahirwe yaba ngewe n'abandi bose bigenga bifuza kwiyamamaza bikamanuka bikagera nko kuri kangahe ubundi umuntu ushyiraho amategeko n'amabwiriza nkeka ko yari akwiye kugira icyo ashingiraho iyo igitekerezo gitanga ashingiye ku myanya y'abadepite nyine iri mu nteko ishinga amategeko eh, nk'ama- nk'imyanya yahariwe abadepite baturuka mu mashyaka ya politiki ari narwo rwego uwigenga abarizwamo ni mirongo itanu n'itatu ubwo bivuze ko eh, am- amajwi y'abaharanira kugira ngo agire umwanya umwe muri iyo mirongo itanu n'itatu ah, ageze nko kuri rimwe n'ibice mirongo inani n'umunani ku ijana yaba akwiriye kubona uwo mwanya hanyuma se icyo cyifuzo cyawe ah, hari aho wari wakigeza wari wakigeza mu nzego zibishinzwe cyangwa se muri komisiyo y'amatora cyangwa se mu bashinzwe ah, itegeko nshinga kugira ngo wenda icyo kiganiro kibe cyatangizwa mu gihugu
yewe igitekerezo naragitanze icyifuzo narakimenyesheje nyine abayobozi b'inzego z'ubuzima ariko ni icyifuzo ntabwo umuntu umwe yatanga icyifuzo ako kanya ngo ngo bakigire ihame ariko bimwe mu banyarwanda bifuza ibintu bishobora kuba bisobanutse ngo bazategereza umunsi bazasohora amabwiriza amabwiriza yihebye tukareba niba baragifasheho umwanzuro nosa wiriwe neza ikibazo cyane ndavuga muri rusange yaba y'abadepite cyangwa ya perezida mu rwanda mbona igihe itegeko n'ibwirizwa rigenga umuntu kwiyamamaza yigenga igihe ritarahinduka umuntu wese wigenga yiyamamaje yigenga biragoranye kugira ngo azajye mu buyobozi runaka yaba ubuyobozi bw'ubuperezida yaba ubw'ubudepite mbona bigoranye kubera ko abantu magana atandatu mu ruhande rwa ngewe mbona ari benshi cyane kandi nawe nujya kureba no mu bagiye bananizwa usanga baragiye bananizwa n'iyo mibare urumva ubwo rero igihe iryo tegeko ritarahinduka ngenda mbona bikigoranye ikindi ndabaza mpayimana mpayimana ko yatsinzwe mu matora ya perezida arumva afite afite ntuza afite icyizere cy'uko azatsinda y'abadepite ubwo ngubwo icyo cyizere akifiteho ese azakoresha imbaraga ki ku buryo abo bantu magana atandatu azababona noneho mu nteko z'abadepite akaba yajyamo umubare w'abantu magana atandatu ntabwo ari munini cyane nubwo ubushize bwagoranye ahubwo ni uko bitamenyerewe cyane mu rwanda bikaba kandi natwe ubwacu twiyamamazaga twaragombaga gusobanurirwa ibintu byinshi cyane kugira ngo bigende neza kugeza ubwo nyine ku munota wa nyuma ko hari abagiye bakinisha abantu bagasanga ko abo bantu batari bakiriho cyangwa se yewe ku bwanjye nanjye twagiraga ikibazo ugasanga abantu barasaba ati abantu batorera hehe cyangwa se bakomoka hehe bikaba bivangavanga uko rero ibintu bigenda byegera imbere abantu bamenyera umurimo wa demokarasi n'abaturage ubwabo ntibazatungurwa kumva yuko hari umuntu ushaka ko bamutumira kumva ko bizoroha cyane kandi nanone kongera kwitiranya aho umuntu akomoka n'aho atorera ndakeka ko bizagabanuka mu minsi iri imbere
aravuze ngo icyizere icyizere cyo kuvuga ko nizeye kuzababona icyizere iyo umuntu agifite aba agifite icyizere nicyo gituma abaturage tuba dushaka gukorera badutora tutababwiye ko icyo cyizere nabo umubare wabo wagabanuka
ni iki cyahindutse hagati ya bibiri na cumi na karindwi n'uyu mwaka dutangiye wumva kiguha gutekereza ko ufite amahirwe menshi kurusha ayo wari ufite ubushize
byonyine kuba nyine amatora ya bibiri na cumi na karindwi yaragenze neza akarangira neza abanyarwanda byose tukaba tumaze gusa n'abumvikana yuko twese buri wese mu ishyaka aturukamo cyangwa se umukandida wigenga dushishikajwe no gusigasira ibyagezweho birumvikana ko ni fondasiyo twashinze bizoroha rero noneho kwiyamamaza kugira ngo wumve noneho ni ibiki bishyashya n'ayahe mavugurura umukandida ashobora kuziyamamarizaho
hari abandi bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika batwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook ari rwo vewa radiyo yacu eric karekezi yagize ati hano i kabarondo turabumva neza ngo umukandida wigenga biramugora kuko aba ari umwe ariko umukandida ufite ishyaka aturukamo biramworohera kubera ibigwi by'ishyaka aturukamo n'icyo wabwira eric icyo namubwira ni uko umukandida wigenga ni intango yo kugira amashyaka menshi kuko n'amashyaka agizwe n'abantu amashyaka agizwe n'abantu ni ukuvuga yuko uko habonetse abakandida benshi bigenga mu gihugu niko haba hari igitekerezo gishyashya cyo kuba hashobora kuvuka n'ibindi shyaka rishyashya bivuze ko abakandida bigenga bashobora guhura bagakora ishyaka rimwe ahubwo biba byerekana ko hari amwe mu mashyaka akora hakaba hari n'andi ashobora kubaho umukandida wigenga ashobora kugeraho rimwe akaba yashinga ishyaka cyangwa yajya mu rindi shyaka ariko icyiza cy'umukandida wigenga eh, ni uko atangaza ibigwi bye nk'uko ishyaka ritangaza ibigwi byaryo abaturage bakamutora eh, nk'uko bamwumvise hanyuma nanone agatanga icyizere cy'uko iyo ari mu nteko ishinga amategeko nubwo abadepite baba baratowe bahagarariye ishyaka buri mudepite atanga igitekerezo akurikije imyumvire akurikije n'ukuntu azi ibibazo by'abaturage numva ko eh, hanyuma se nyine kuba bata- bat- bataraboneka ari benshi eh, ntibyatuma bacika intege bagombye kurushaho kubifuza ko babaho Eh, wari uvuze ko hari n'igihe umukandida wigenga ashobora gufata icyemezo cyo gushinga ishyaka rye cyangwa se akaba yakwinjira mu rindi shyaka iyo migambi hari iyo waba ufite ibi iyo igihe kigeze ibintu birakorwa ariko kugeza ubu ngubu nta- ntabwo nda- ntabwo ndayigira iyo migambi kubera ko biracyashoboka um, ko nakora nigenga akora iruhande rw'amashyaka ari mu gihugu kuko ndetse n'abanyarwanda kugeza ubu eh, ba- ba- baracyashyigikiye eh, kumva n'umuntu wigenga ba- ba- bamwubaha eh, kuko ndetse tunarebye n'uko nyine n'amatora yarangiye eh, urabona ko umukandida wigenga ntabwo byambujije kubona amajwi nahita rero mpubuka vuba vuba ngo nshinge ishyaka ariko kubera yenda bene izo ngorane ziba ziba mu matora niho umuntu ashobora kugira igitekerezo cyo gushinga ishyaka ariko izi ngorane zi- zigabanutse ibintu ibintu byo gushinga ishyaka ntabwo byaba byihutirwa eh, bishobora no kutanaba ngombwa
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika isamiranyiri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi ko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru yacu ariko mbere yaho tubashikirize imwe mu nkuru zivugwa hirya no hino ku isi igisirikare cy'igihugu cya siriya gitangaza ko inteko z'igihugu cya israel zagize ibitero bitari bike by'amamisire uno munsi ku wa kabiri ku butaka bwa siriya harimo akarere kari mu buraruko bushira ubuseruko bw'umugwa mukuru wa damascus igisirikare cya siriya gitangaza ko cyarashe amwe muri ayo mamisire mu gihe ayandi yononye ibintu mu mucyungararo y'ikibanza cya gisirikare mu karere ka kataife itangazo ry'igisirikare ryemeje kandi ko inteko z'igihugu c- za- z'igihugu cya siriya zarashe indege y'igihugu cya israel rimwe eh, mu- rimwe na rimwe ibitero muri siriya israel yagiriza i- igihugu israel yagiriza nda- murantunga israel yagiriza rimwe na rimwe ibitero muri siriya kuva ingwano itanguye muri icyo gihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe yamara igihugu kenshi cya israel nticyemera ku mugaragaro ibikorwa byacu bya gisirikare muri icyo gihugu ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi turayabishikiriza mu kanya kari imbere aha ni naho turangirije ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri studio gatanu mwari muri kumwe nawe yani tanga ishaka tubibutse ko mushobora kuronka ayandi makuru y'iradiyo ijwi ry'amerika kuri site yacu ya interineti aderese ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri facebook no kuri twitter naho nyine niho turi aderesi yacu ni voa radiyo yacu